turashimire kumandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda kuri mikro muzindukanye na joe diane ninahazwe amakuru tubafitiye muri kano kanya tuyahera ku yagezwe hirya nino ku isi na mugenzi wacu fidel niyongabo
waramutse diane mwaramutse namwe inshuti muduteze amatwi amakuru tubafitiye duhere ku gikombe cy'ibihugu by'iburaya aho ubutaliyano bwatsindiye igikombe cy'ibihugu byo mu karere k'uburaya ku munsi w'imana bwatsinze ubwongereza ku mapenaliti atatu kuri abiri inyuma y'uko iyo migwi iserukira ibyo bihugu byombi inganishije igitsindo ku kindi mu kiringo cy'iminota mirongo icyenda yagenewe mu bisanzwe urukino rw'umupira w'amaguru n'iminota mirongo itatu y'inyuma yaho nk'uko bitangazwa n'itororokanizo ry'amakuru ryo mu bwongereza Reuters bubaye ubwa mbere ubutaliyano butsindira ico gikombe kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu n'umunani urwo rukino rwabereye mu kibuga c'umupira w'amaguru ca Wembley kiri ku mugwa mukuru w'ubwongereza Londres nirwo rukino rwa mbere rw'igice ca nyuma c'igikombe c'ibihugu vy'iburaya rutatuwe n'amapenaliti kuva Czechoslovakia itsinze ubudagi bwo mu burengero mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na gatandatu ubutaliyano bwatsinzwe mu gice ca nyuma c'iryo higanwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri no mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri itororokanizo ry'amakuru ryo mu bwongereza Reuters rimenyesha ko Novak uh, Djokovic wo mu gihugu ca Serbia azi ubwa mbere ku rutonde rw'abakinnyi bakomeye cyane mu rukino rwa tennis ku isi yatsinze ku munsi w'Imana ihiganwa rikomeye rya tennis rya Wimbledon yatsinze Matteo Berettini wo mu Butaliyano mu maseta atatu kuri imwe ku manota atandatu kuri indwi atandatu kuri ane atandatu kuri ane n'atandatu kuri agat... n'atandatu kuri atatu ni intsinzi igira iya gatandatu atahiye mu ihiganwa rya Wimbledon muri rusange amaze gutsindira amahiganwa akomeye ya tennis mirongo ibiri anganije n'abandi bakinnyi bakomeye ba tennis Roger Federer wo mu Busuwisi na Rafael Nadal wo muri Espagne yarabahayagije mu kuvuga ko ari abakinnyi rurangiranwa muri tennis avuga ko aribo bakinnyi bahiganywe nawe bikomeye cyane muri urwo rukino ngo niyo mpamvu bibandanya kumuha inguvu kurushiriza Djokovic afise imyaka mirongo itatu n'ine muri iki gihe avuga ko imyaka cumi amaze akina tennis urwego rw'ababigize umwuga ari ikintu bikomeye cyane kuri we kandi ko azobandanya ahiganwa tukivuga ku makuru yo mu mahanga isanganya ya bisi yahitanye abantu cumi na babiri muri Turkiya uretse abapfuye abandi bantu mirongo ibiri na batandatu barakomeretse igihe iyo bisi yari itwaye abimukira yagira impanuka mu buseruko bw'igihugu mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu mu gisagara ca Van kiri mu buseruko bw'igihugu hafi y'urubibe n'igihugu ca Iran itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bufaransa AFP rimenyesha ko mu bapfuye harimwo abimukira cumi na babiri n'umuntu umwe yafashije mu gutegura kubatwara abakomeretse bajanywe mu bitaro mu gihe nyene iyo bus yatawe mu mvuto tuze muri afurika itororokanizo ry'amakuru ryo mu bwongereza Reuters ritangaza ko amamangazini yasahuwe mu ijoro ryashiriye ku munsi w'imana igice cy'ibarabara rikuru kirugagwa igihe abantu bari bitwaje inkoni bariko bakora imyerekano mu gisagara cya johannesburg ku munsi w'imana uruhagarara imbere y'uko rukwiragira rwari rushimikiye mu ntara zuma akomokamwo ya kwazuru natal aho yatanguye igihano cyo gufungwa amezi cumi n'atanu kubera yakengeye ingingo ya sentare yo kwitaba urwego rw'ubutungane rujejwe amatohoza ku vyaha vya ruswa yagiriza igihe ari perezida naho muri Ethiopia itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bufaransa AFP rimenyesha ko umugambwe uri ku butegetsi Prosperity Party watsinze amatora y'abashingamateka n'amajwi menshi nk'uko ivyavuye mu matora vyavyerekanye ku munsi wa gatandatu ivyo bizotuma Abiy Ahmed agira ikindi kiringo gishasha c'imyaka itanu mu mabanga y'umushikiranganji wa mbere umugambwe Prosperity Party watsindiye ibibanza amajana ane na cumi ku bibanza amajana ane na mirongo itatu na bitandatu mu nama nshingamateka y'igihugu hisunzwe ivyavuye mu matora vyashikirijwe n'urwego rw'igihugu rujejwe ama matora ivyo biharuro vyerekana ko imigambo itavuga rumwe na leta hamwe n'abakandida bigenga batsindiye igitigiri gitoyi c'ibibanza mu nama nshingamateka
Fidel Niyongabo urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukabuhejeje kudushikiriza haya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri we zitatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com inshuti bakunzi bacu nongere ndabashimire ko mubandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ya radiyo ijwi rya amerika no kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose ku munsi wa gatanu w'ino ndwi igisata c'ikirundi n'ikinyarwanda ca radiyo yanyu ijwi rya amerika kizokwiza imyaka mirongo ibiri n'itanu iheze gitanguye kubashikiriza ibiganiro n'amakuru atandukanye icy'ingenzi dushyira imbere kuri rya amerika ni uko dukorera abatwumva tugira ingufu zo kubagezaho amakuru kubera ko twumva ko namwe mwitanga mwivuye inyuma mukaduha amakuru kugira ngo tuyatangaze muzabikomeze uyu ni Etienne karekezi atwaye igisata c'ikirundi n'ikinyarwanda ku ijwi rya amerika ino nkuru y'isabukuru igira mirongo ibiri n'itanu ya radiyo yanyu niyerekeye umutekano muke ubandanya kuvugwa muri repubulika ya demokarasi ya kongo turazirambura mu kanya gato mugume hagufi y'amaradiyo yanyu amakuru yacu tuyahera mu gisata c'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari abantu barenga cumi aribo bamaze kumenyekana ko baguye mu mirwano yahuje igisirikare ca kongo n'imirwi yitwaje ibirwanisho kuva ku wa gatandatu iyo ngwano iri kwibera mu misozi ya minembwe iri muri teritwari ya fizi intara ya kivu y'epfo ikaba yoba imaze guhitana abasivile barimwo abana ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu vedaste ngabo nk'uko bigaragara mu itangazo ry'umuvugizi wa gisirikare muri aka karere kapiteni Dieudonne Kasereka avuga yuko mu ntambara yabaye kuva ejo ku wa gatandatu n'uyu munsi ku cyumweru hagati ya FARDC n'ihuriro ry'abagwanyi b'amakanika twigwaneho Gumino Android na FNL igisirikare cya Kongo cyapfushije abasirikare batanu hakomereka abandi cumi na bane ni mu gihe ku ruhande rw'abanzi bagwanya FARDC avuga yuko ibi bapfushije abantu cumi na batanu naho mirongo itatu na batanu barakomereka gusa umuyobozi w'akarere ka minembwe gade mukiza nzabinesha wavuga yuko mu bantu baguye muri iyo migwano harimo abasivile barimo n'abana bato b'abakobwa kuri none abasirikare babyutse barasa za runundu kabakire mu bashuri barashe amasasu menshi n'amabomba menshi ariko ntabariko babasubiza nyine barashe bonyine gusa nko gutera ubwoba barashe amasasu menshi ntituramenya amadega y'abantu boba bapfuye iyo ngiyo ivy'ejo wenda no mu ijoro niho twashoboye kumenya abasivile batanu bapfuye barimo akana k'agakobwa hari ibombe yaguye aho bihishe ako kana amafaragimenti aragafata karapfa kamasa ndakize ni umuyobozi w'abagwanyi batwigwaneho defense civile yo mu bwoko bw'abanyamurenge aranyumuza ibivugwa na kapiteni Dieudonne Kasereka ko bapfushije abantu cumi na batanu abo bantu bose ari abakomeretse ari abapfuye aravura ibyo ngibyo ndatekereza ko byaba ari inzozi n'ibyifuzo bye kwari umunyamakuru w'igisirikare cya kongo afite kamera akoresha mu itangazamakuru re nagaragaze amafoto y'abapfuye n'abakomeretse agaragaze n'ibitaro babavurirwamo ibyo ni ibinyoma byambaye ubusa ahubwo n'ibyaso n'ibizo zakoze n'ingaruka zababayeho n'ibyo barimo gukora imigambi yabo nyine igenda ibapfana none se mwebwe mu ntambara mwatakaje bangahe biragoye kugira ngo tumenye umubare w'abaturage bamaze gutakara cyakoza ku ruhande rwa general louise nzabampema umuyobozi w'inyeshyamba za fpr zirwanya ubutegetsi bw'i burundi nawe fardesi ishinja mu gufatikanya na koroneli makanika mu kurwanya ingabo za kongo ziri mu minembwe aranyemuza iri tangazo rya fardesi icyo nzi ni uko makanika ari umukongomani kandi abo bariko baragwana nawe ari abakongomani natwe turabarundi rero ntitwokwivanga muri izi ntambara kuko twaba dusanga turiko turakora ibinyuranye n'amategeko twaba dufite ibyacu turiko turategura byo kuja iwacu mu burundi ntabwo twoja mu bya kongo nitwogwa intambara zirwe cyangwa zitatu ngo tuzishobore rero abo bariko baravuga ibyo bariko bavuga amajambo batabanje gutohoza bariko bavuga ibinyoma hariho abahinga ba oni bakora ivyegeranyo muzominyuza nimwasanga mu vyegeranyo bariko barakora bazosanga twebwe snl hari uruhande rw'abatwigwane rwa makanika turiko canke uruhande rw'abamayimayi nubwo umuvugizi w'igisirikare muri segiteri operasiyonere sokolade kapiteni diodene kasereka avuga yuko iyi ntambara yahagaze bamwe mu baturage bo mu minembwe bavuga yuko bakomeje kugabwaho ibitero aho bahungiye byashoni imana iragaba twavuganye nawe kuri telefone ari irundu abaturage bo mu gahwera intambara ubu birakomeye cyane ku kivumu naho ko bararwana cyane turunundu nta ntambara ike yari habera aba- aba- aba- abana batwirwanaho barahavuye donke bahavuye mu gitondo kare kare kuri karongi naho intambara yiriwemo kuva mu gitondo ihagaze aya masaha aya masaha mvaye nguhamagara niho isa n'ihagaze ariko mayi niho iri n'ubu niho niho iri donke irahanganye ihanganye n'abaturage naburize mabure ni umuvugizi wa mayimayi biroze bishambuke aranyamuzwa ibivugwa n'abo baturage b'abanyamurenge ko mayimayi ifatikanyije na fardese muri iyi ntambara ntabwo tuganira tubafasha twe turahagaze turi iwacu tu- dutunga aba- aba- aba- abaturage bacu ibintu zabo ariko ntabwo turi muri iyo ntambara imwe neza kuva tariki ya mirongo itatu y'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe mu minembwe hadutse umwuka mubi hagati y'igisirikare cya kongo n'abaturage b'abanyamurenge ni nyuma y'aho hari abaturage batanu barimo abagore bane barasiwe n'abasirikare ba fardese bakorera muri brigade ya cumi na kabiri ikorera mu minembwe vedasi ngabo ku bwaradiyo ijwi rya amerika ibuvira mu ntara ya kivu y'Epfo.
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda neneje ku masonga nk'itangura ku wa gatanu w'ino ndwi radiyo yanyu ijwi rya amerika rizokwiza imyaka mirongo ibiri n'itanu itanguye kubashikiriza ibiganiro n'amakuru mu kirundi n'ikinyarwanda muri iyi ndwi dutanguye ibiganiro byacu bizoshimikira ahanini kuco iyo radiyo yashoboye gushika ko muri iyo myaka n'ico itegekanya kuzoshika ko muri kazoza kagufi na kakure mu kiganiro maze kugirana na Etienne Karekezi atwara igisata c'ikirundi n'ikinyarwanda akaba ari mu bakozi batanguranye n'iki gisata mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatandatu yatanguye asigurira igituma iki gisata caravutse mu by'ukuri ni serivisi yatangiye kugira ngo ifashe abanyarwanda n'abarundi bari baratatanye n'imiryango yabo bari baraburiye hirya no hino mu bihugu bitandukanye by'akarere k'ibiyaga bigari no hirya no hino ku isi nyuma y'intambara yabaye mu rwanda na jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda nyuma y'intambara n'ubushyamirane hagati y'amoko mu burundi abantu baratatanye ijwi rya amerika ryatangiye kugira ngo rirebe ko ryahuza abo bantu haba guhuza imiryango guhuza abanyapolitiki batavuga rumwe ndetse no kunga umuryango nyarwanda n'umuryango wa nyakarundi inyuma y'iyo myaka mm, izo ngwano zibaye iyo jenoside ibaye ijwi rya amerika ryaragiye rirakura bukebuke imyaka itanu imyaka cumi cumi n'itanu iyo ntumbero yagiye irahinduka gute izo ntambara zigiye ziracureha imigambi itandukanye mwagiye murakomeza mukora yabaye iyahe urebye gahunda zacu mpereye ko guhuza imiryango yaburanye n'ababo ibiganiro dusangira ijambo navuga gahunda y'ikiganiro cya- cy'urubyiruko ejo bite icyakurikiwe n'ikiganiro kindi cy'urubyiruko mu burundi hari ibiganiro bijyanye n'ubuzima bw'imibereho y'abantu ibiganiro mu kurwanya sida twavuga n'ikiganiro kigiz- kigezweho ubu ngubu cyane cyane cya murisanga kuri ry'amerika dutumiramo abantu b'inzego zitandukanye bose bakagira uruhare n'ibiganiro bya- by'urubyiruko ari ejo heza cyangwa se ikiganiro nakwita ko kibanda ku badamu muri iki gihe kugira ngo babe ko bafite uruhare rukomeye mu iterambere ry'igihugu cyabo ariko cyane cyane n'imiryango yabo muri make nicyo navuga ko iyi yubire abo bose ni iyabo
Etienne Karekezi ijwi rya Amerika aho mushitse mu Kirundi n'ikinyarwanda murahashima nimba muhashima ahanini mushimiki ibyabagoye n'ibyahe hanyuma n'ingene muza murabirengera mu birengera gute aha navuga ko mu itangazamakuru cyane cyane ku batwumva bari mu karere k'ibiyaga bigari eh, si ubwa mbere itangazamakuru rinyuze mu nzira nyinshi cyane cyane cyane ko rivugwaho byinshi ku bibaye- ku bibazo byabaye haba mu burundi haba mu rwanda ntabwo ryagize uruhare rushimishije mu bihe byashize icyo twashyize imbere ni ufi- kumvikanisha neza ko itangazamakuru rero kugira ngo ryubake igihugu ryubaka abantu aha cyane cyane nashimira abanyamakuru bacu cyane cyane abakorera mu karere bafata umwanya mbashimire mbikuye ku mutima kubera ko bitanze cyane ku buryo burambuye bitanze cyane ku buryo tutabasha gusubiramo ngo tubashe kubashimira ku buryo buhagije ahanini ingorane nyinshi ntabwo twagiye duhura nazo nibo akenshi zagwagaho Mhm.
hari benshi bafunzwe hari benshi bahunze hari benshi muri bo ndavuga abanyamakuru babujijwe uburenganzira bwabo hari na benshi bahagaritse uwo mwuga kubera gutotezwa ibyo binavuga ko arizo ngorane ahanini twakunze guhura nazo ariko sinanaguhisha ko natwe ubwacu dukorera hano ibibazo byo kuba twaterwa ubwoba ibibazo bijyanye n'uko hari abumva hari ibintu tutatangaza ngo bimenyekane hari n'abumva ko twatangaza uruhande rumwe ntidutangaze iby'urundi ibi byose ni ibibazo bihoraho mu itangazamakuru gusa ikintu kimwe nashimangira ni uko uburenganzira bwo gutangaza amakuru kimwe n'uburenganzira bwo kubona amakuru ni urugamba ruhoraho amaleta menshi ku isi ntiyifuza ko amakuru atambuka ari ukuri niyo mpamvu abanyamakuru benshi natwe turimo gutangaza ayo makuru kugira ngo tuyabone twemere kuyatangaza n'urugamba ntabwo ubwo burenganzira leta izabugwa ku buryo bworoshye akenshi ni ukubuharanira yewe no mu bihugu byinshi byateye imbere mu majyambere tuvuga ko bifite demokarasi isesuye abanyamakuru igihe cyose bahura n'ingorane zo gutara amakuru no kuyatangaza bijyana ndetse n'ingaruka zijyanye no gutanga ayo makuru cyane ko amaleta menshi yumva ko hari ibintu abaturage batamenya twe rero icyo twakindiye ni uko inkuru yose yaba nziza yaba mbi tuyivuga uko yakabaye uwo murongo n'akarangamutima k'umwuga ijwi rya amerika rigendera ko etienne karekezi atwara igisata c'ikirundi n'ikinyarwanda abandanya avuga ko vyoroshe kubahiriza ahanini kubera intererano y'impande zitandukanye aha karekezi aranashimira izo mpande icy'ingenzi dushyira imbere kuri rya amerika ni uko dukorera abatwumva cyane cyane kugira ngo mfate uyu mwanya nshimire abakurikiye ibiganiro byacu kuba tugitangira imyaka makumyabiri n'itanu irashize iyubire y'iyo myaka ni iyanyu mwe mwatwumvise aho mwari hose aha ndavuga cyane cyane diane abatwumvaga bari mu mashyamba ari impunzi abatwumvaga baraburanye n'ababo babashakisha abatwumvaga bari mu gihugu cyabo ariko batisanzuye abatwumvaga bari muri za gereza bafunzwe abaharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu abanyamakuru hirya no hino ku isi ndetse n'abantu ubwabo batugezaho amakuru abo bose ni batuma n'ingorane twahura nazo twumva ko twazirenga tugakora twitanze nawe urabizi nawe uritanga ku buryo burambuye na bagenzi bacu hano bose turitanga ku buryo burambuye kugira ngo ayo makuru abashe kugera ku bantu agenewe nkaba rero ufashe uyu mwanya yubire kugira ngo bose tubashimire ko tugira ingufu zo kubagezaho amakuru kubera ko twumva ko namwe mwitanga mwivuye inyuma mukaduha amakuru kugira ngo tuyatangaze muzabikomeze ego abo nyine ushimira abanyagihugu babanye namwe iyo myaka mirongo ibiri n'itanu mwebwe mwarayibayeho ku ijwi rya amerika yose ko mwatanguranye n'igisata eteni karekezi mubemereye iki mu myaka iri imbere ya kazoza ejo hazaza h'iyi serivisi nanone navuga ko tuzayikesha abatwumva ikigaragara ni uko isi tugezemo yabaye nk'umusozi umwe amakuru twatanga kenshi kuri radiyo cyangwa se ku rundi ruhande amakuru twatanga ku buryo bujyanye na mudasobwa imbuga ngarukabumenyi aragenda afata indi sura icyo numva twahamagarira abatwumva cyane cyane abakiri bato bakoresha iryo koranabuhanga bakoresha cyane ubuhinga ngarukabumenyi nababwira ko tugiye kwagura uburyo tubagezaho ibiganiro byacu ariko cyane cyane aribo duha ijambo twifuza ibiganiro byacu navuga radiyo yanyu ubwanyu mwagiramo uruhare rurenze tukumva ko twatangiye ari radiyo imyaka makumyabiri n'itanu ishize ariko navuga ko kimwe n'ibitangazamakuru bitandukanye ku isi serivisi y'ikirundi n'ikinyarwanda ku ijwi ry'amerika nayo irimo gufata indi sura twagura amarembo ku bijyanye n'imbuga mpuzambaga kugira ngo tugeze amakuru ku batwumva dukoresheje cyane cyane za videwo turakoresha ibiganiro mbona nkubone mu buryo butandukana niyo mpamvu twifuza ko tuzibanda cyane ku bijyanye no guhagurukira kubagezaho amakuru dukoresheje facebook twitter instagram ndetse na youtube mwese rero ubwo ndabatumiye iyubire y'imyaka makumyabiri n'itanu namwe ahanini nimwe tuyikesha ego imbere yo kubasezera muri ino ndwi naho hari ico mutegekaniriza abakunzi b'ijwi rya amerika gushika ku wa gatanu muzohimbaza iyo myaka mirongo ibiri n'itanu guhera uyu munsi ku wa mbere icyo twavuga ni uko duteganyije ibiganiro bitandukanye kuva uyu munsi eh, kunarwa kugeza ku cyumweru eh, iby'akarusho ni ku wa kane no ku wa gatanu twifuza ko mwese mwagira uruhare mu kutugezaho yaba amajwi cyangwa se za videwo z'udushya tuberaho iwanyu tukabisangiza abatwumva kuri iyi sabukuru mu biganiro byose tubagezaho guhera uyu munsi ku wa mbere tuzagaruka cyane ku bijyanye n'imyaka makumyabiri n'itanu n'iyi yubire ya serivisi y'ikirundi n'ikinyarwanda ni yubire ya radiyo yanyu ni iyanyu ego Etienne karekezi eh, twibutse ko mutwara igisata c'ikirundi n'ikinyarwanda ku ijwi rya amerika mukaba muri n'umwe mu bamenyeshamakuru bakoreye kino gisata kigitangura imyaka mirongo ibiri n'itanu iraheze tubakeze twongera tubashimira kuri kano kanya muduhaye kugira ngo dushobore kuyaga ndagushimiye diane nahazwe nawe kandi eh, ngushimira cyane kuko ko witanga mu gukora uyu mwuga witanga utitangiriye nkaba numva neza ko iyi myaka iri imbere wowe uracyari mu bato bari muri serivisi eh, ko tuzakomeza gukorera hamwe cyane cyane kugira ngo uburyo twatangiye aka kazi n'intego twatangiranye zakomezwa cyane cyane namwe mugira mwinjira mwuga ku buryo eh, bukurikirana ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda makuru y'imikino na sport ubu naho duhereye mu burundi aho mu rwinserukiragihugu mu mukino w'umupira w'amaguru w'abadashikana imyaka mirongo ibiri n'itandatu ubandanya imyiteguro y'ihiganwa rya sekafa rizotangura itariki ya cumi n'indwi za kuno kwezi muri etiyopiya bitegekanijwe ko bafata urugendo ku munsi wa gatatu w'ino ndwi dutanguye inkuru ya mugenzi wacu desire hatungimana ukwezi kurarangiye uwo muguri mu myimenyerezo ibuye mu ntara ya ngozi ku kibuga urukundo jimmy ndayizeye awumenyereza amenyesha ko abakinnyi biwe bigenjeje neza mu myimenyerezo akizera ko bizogenda neza mu ihiganwa bagiye kwitabira kuko abakinnyi biwe nka bose atakibazo bafise e, turiko turitegura neza gushika kuri no saha abakinnyi nka bose bameze neza umukinnyi umwe niwe novuga yuko yababaye kuri antrema ya hirya y'ejo murazi yuko twari dufite abakinnyi benshi ariko ubu twaragabanije tugumana abakinnyi mirongo ibiri n'umunani nibo twari tumaze nk'indwi yose dukorana urabye ingene imyimenyerezo iriko iragenda novuga yuko iriko iragenda neza turiko turitegura sekafa neza umumenyereza naho avuga ko muri rusange bimeze neza kubona bataronse inkino za kivandimwe abona ko aragahaze amenyesha ariko ko ku munsi wa kabiri buca bafata urugendo bazogenda bakinya urukino rumwe e, nivyo murabona yuko vyawuriranye hariho turno iriko iraba ya Pierre nkuru nziza twaragerageje gukora hamwe imyitozo y'indwi twagomba gukina match muri iyi wikende ariko twararondeye urukino rwa kivandimwe rwa gicuti twarabuze kuko murabona yuko hari iyindi turnwa iriko iraba urabona n'iyindi migwi batubwiye ati niho tugitangura kwitegura ariko ku munsi wa kabiri turizeye atagihindutse ko dushobora gukina urukino rwa kivandimwe bujumbura na egre noire imbere y'uko tugenda kugeza uno munsi ibihugu cumi na kimwe nivyo bimaze kwemeza ko bizitabira iryo higanwa rizobera mu gisagara ca dar bahir mu gihugu ca etiyopiya muri volleyball naho mu nkino zo gusoza ihiganwa ry'ibujumbura umugwi wa gakasumos mu bagabo niwe watahukanye igikombe utsinze amical de sportive de bujumbura ku maseti atatu kuri imwe kizigenza w'uwo mugwi akaba amenyesha ko babikesha ibikorwa kuko atawari yiteze ko bogera aho bari uno munsi kuva ku ntango twaritanze turakora turakoresha ingufu zacu turonka ikibanza cya kabiri muri shampiyona ariko ku matungo yagiye arakurikira twaragiye turakosora gato gato dutwara kupe ya mbere n'iyi kupe igize kabiri biboneka ko twakosoye cyane harimo n'ubuhinga bw'umukoci kuko twagiye turamwumviriza impanuro aduha mu bigeme naho igikombe cyatahukanywe n'umugwi w'igisirikare muzinga utsinze Jean Light Club ku maseta atatu kuri imwe kizigenza w'uwo mugwi w'igisirikare arashima ingene bagiye baritwara uno mwaka twe twarakoze kuko dufite abamenyereza babizi badutoza uko bikwiye kandi natwe turitaho uko bikwiriye mva rero ingufu zigiye hamwe turadutora ikintu gikomeye cyane ngendakumana claver arangoye ishyirahamwe rya volleyball mu gisagara cya bujumbura arashima aho volleyball igeze ariko akabona ko hakwiye amahiganwa menshi kugira udukosa tumwe tumwe tucibonekeza dukosorwe desire hatungimana kigali ijwi rya amerika desire hatungimana aca akorerwa mu ngata na jean claude munyandinda we atubwira yagezeho mu gisata ca siporo mu gihugu c'u rwanda mu mukino w'intoki cya basketball kuri wa mbere muri kigali arena i remera haratangira irushanwa rihuza amakipe y'ibihugu mu cyiciro cy'abagore mu karere ka gatanu k'imikino muri afurika intego y'iri rushanwa ni ugushakisha ikipe izahagararira aka karere mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cya afurika for basket rizabera yawunde muri kameruni mu kwezi kwa cyenda uyu mwaka amakipe ane niyo yagiye guseruka muri iyi mikino ya zone 5 ariyo u rwanda misiri kenya na sudani y'epfo ikipe y'igihugu y'u rwanda imaze amezi hafi atatu yitegura ku bakinnyi basanzwe bakina muri shampiyona mu gihugu imbere hongewemo abandi batandatu bakina hirya no hino ku isi nk'uko bisobanurwa n'umujyanama mu birebana na tekinike mu ishyirahamwe ry'umukino wa basketball mu rwanda claudette habimana hongeyemo houston houston akina muri amerika hongerwamo witwaramo kiyobe chantal akina muri kenya aniga muri universite yo muri kenya ni n'umunyarwandakazi uh, hongerwamo murekatete bella ni umunyarwandakazi wiga muri universite muri amerika akaba anayikinira hongerwamo butera hope nawe ni umunyarwandakazi ukina muri universite yo muri amerika akaba anakinayo anabayo hongerwamo tiara henderson ni umunyarwandakazi ukina muri romania afite nationalite ebyiri hongerwamo sifa ineza joyeuse nawe wiga muri amerika akaba anakinira ishuri yigamo muri iyi mikino buri kipe igomba guhura n'indi hakazajya haba imikino ibiri ku munsi uwa mbere uzajya utangira isaa cyenda z'igicamunsi uwa kabiri ukazajya utangira isaa kumi n'ebyiri amakipe yose namara guhura hazakurikiraho imikino ya kimwe cya kabiri kirangiza aho ikipe ya mbere izahura n'iya kane hanyuma iya kabiri ikazahura n'iya gatatu irushanwa rya zone 5 rizasuzwa ku itariki ya cumi na karindwi ukwezi kwa karindwi ikipe izaba iya mbere ikazaba ibonye uburenganzira bwo gukina afrobasket y'abagore aho amakipe cumi n'abiri azahurira muri kameruni tunyarukiye muri voleboro ikipe y'igihugu y'u rwanda y'abakobwa batarengeje imyaka makumyabiri irimo gutsindwa bikomeye mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'isi ririmo kubera mu buholandi no mu bubirigi ku ikubitiro mu mukino wayo kwa gatanu w'icyumweru gishize ikipe y'igihugu y'ubuholandi yakubise icyuhagiro abangavu b'u rwanda ku maseti atatu ku busa amanota makumyabiri n'atanu kuri atandatu makumyabiri n'atanu kuri atanu na makumyabiri n'atanu kuri atandatu ku wa gatandatu ikipe y'u rwanda iyobowe n'umutoza christophe mudahinyuka nabwo yatsinzwe na brezil amaseti atatu ku busa biza kuba agahomamunwa kuko ku iseti ya gatatu abanyarwandakazi babonye amanota abiri yonyine ejo ku cyumweru u rwanda rwongeye gutsindwa na argentine amaseti atatu ku busa iyi kipe y'u rwanda ya junior muri volleyball y'abakobwa irimo gutsindwa uruhenu mu gihe nyamara abakinnyi bayo mbere yo guhaguruka i kigali bari bahigiye kwitwara neza bagatsinda amahanga twatangiye kare igihe nk'icy'amezi abiri twakoze tuba mu kigo twasuba mu mawikendi tugakora baduha n'igihe cyo kwitegura tuba hamwe twakoze neza rero duhagaze neza neza ikipe izajya ngiye guhangana intego tujyanye nk'iyi kipe ni iyo guhangana kujya guhagararira igihugu neza tugahagararira abanyarwanda muri rusange n'abanyafurika kuko duhagarariye afurika ni amakipe abiri tuyansiye gutsinda uku kwitwara nabi mu gikombe cy'isi ni imwe mu ngorane komite nshyashya y'ishyirahamwe ry'umukino wa volleyball mu rwanda ihuye nayo rugikubita mu myaka ine ishize nabwo komite yari imaze gutorwa muri iyo minsi yari iyobowe na leandre karekezi yasanganiwe n'umubatizo wo guterwa mpaga mu gikombe cy'isi cya volleyball yo ku mucanga mu bakobwa cyabereye ivyene muri otirishiya icyo gihe intumwa z'u rwanda zarakererewe zigera ku kibuga isaha y'umukino wari guhuza brezil n'u rwanda yarenze yari claude munyandinda i kigali iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara n'akaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu akaba ari no ngaha duce tuba turabangiriye ibiganiro n'amakuru twaba tubafitiye muri kino gitondo dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe vyongere bashikire kuri mikro mari kumwe na jewe diana rinahazwe yakoze fasili gebehu yavyegeranije mu kubasezera twongeye kubashimira kucizere mubandanya kugirira ijwi rya amerika mwumvise ko izokwiza imyaka mirongo ibiri n'itanu itanguye kubashikiriza ibiganiro mu kirundi no mu kinyarwanda ku munsi wa gatanu muzodushigikire rero nk'uko mwama mu kuduterera ivyumviro vyanyu mu biganiro vyacu bitandukanye bidasanzwe tuzobashikiriza muri notwe